turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ikaze mu makuru y'ukuri uno mugoroba jewe diana ni nahazo ngiye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu ishami rya basketball mu rwanda ryakoresheje imyimenyerezo yo kurondera abana bafise impano muri uwo mukino baba muri leta zunze ubumwe za amerika na canada igikorwa cyari kigamije kureba impano z'abana bari muri amerika no muri canada Eh, iki ni igikorwa dukoze bwa mbere twari nakwita nkaho ari igerageza
uyu ni richard nyirishema icegera ca kabiri c'umukuru w'ishirahamwe rya basketball mu rwanda ferwaba umupfunyapfunya perezida w'uburundi evariste ndayishimiye agabisha abakozi b'ubushikiranganji butandukanye burimwo ubw'ubutungane abagiriza imikorere mibi igitero abarwanyi ba adf bagavye mu gisagara ca beni kiri mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo cahitanye abanyagihugu bagera kuri mirongo umunani inama nshingamateka ya afurika y'epfo izokorana kuwa gatanu w'inondwi kugira ngo itore perezida mushasha w'ico gihugu izo nido y'ano makuru yose ni mu kanya turanabafitiye n'ivyerekeye politiki ya amerika reka ariko duhere kuri ino nkuru yihuta indege ya gisirikare yari itwaye icegera c'umukuru w'igihugu wa malawi salawusa chilema yaburiwe irengero leta ya malawi itangaje ano makuru mu kanya ivuga ko iyo ndege yarimwo abantu cumi yazimiye inyuma y'uko vyanse ko yururuka neza itangazo rya leta y'ico gihugu rivuga ko ibikorwa vyo kurondera aho iyo ndege yari kugwa ku kibuga ca- co muri murwa mukuru wa malawi rirongwe iri ataco biriko biratanga perezida w'ico gihugu lazarus chakwera mu kanya asohoye itangazo risaba inteko z'igihugu n'iz'akarere malawi iherereyemwo gukora iyo bwabaye kugira ngo ahari iyo ndege hamenyekane iyo nkuru ino nkuru rero turaza kuyigarukako mu makuru yacu ari imbere tubabwira bishasha bizoba bimaze kumenyekana duce tuja muri somaliya aho ingwano hagati y'ubwoko bwo mu miryango y'abadira n'abamarine iba mu gice co hagati muri ico gihugu yahitanye abantu bagera kuri mirongo itanu na batanu mugenzi wacu fidelila niyo ngabo atubwira ibindi uretse abapfuye muri iyo ngwano abandi bagera ku ijana na mirongo itanu na batanu barakomeretse nk'uko byatangajwe kuri uyu wa mbere n'ababa mu gice cyo hagati muri somaliya hamwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu baho leta ya somaliya ihanganye n'ibibazo byo guhagarika uruhagarara rwatewe n'umugwi al shabab ukorana n'umugwi al qaida ihanganye kandi no gutana mu mitwe hagati y'imiryango igize ubwoko bw'abasomali irwanira ubutaka n'amazi muri somaliya ugutana mu mitwe hagati y'imiryango y'abadiri n'abamarihan yari yagiye hamwe mu rugamba rwo gutuza abagwanyi b'umugwi al-shabab mu ntara ya galmudug iri hagati muri somaliya yadutse ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bisagara vya abudwak na herale iyo miryango igwanira ubutaka inka zirishamwo n'ibice birimwo amazi Farah Nur ayoboye umwe mu miryango iba mu gice cyo hagati muri Somalia aba mu gisagara ca Herale yatangaje ko inteko za leta zaje gutabara zitevye uwo mutegetsi Farah Nur yavuze ko abantu 55 baza bamaze gupfa bari mu miryango yatanye mu mitwe yasiguye ko vyari vyoroshe guhagarika ubutana mu mitwe hagati y'iyo miryango ko yamara bitabaye abakozi bo mu bitaro biri mu bisagara vya Herale na Abudwak hamwe n'ibindi bisagara byo hafi yaho bemeje ko bavuye abantu ijana na cumi na batanu bari bakomeretse abapfuye baciye bashingurwa buno nyene Fidel Niyongabo urakoze utu dutwara muri Afrika y'Epfo aho inama nshingamateka y'ico gihugu izokorana kuwa gatanu w'inondwi kugira ngo itore perezida mushasha ni mu gihe imigambwe itandukanye ibandanya ibiganiro bigamije gushiraho leta y'ubumwe
inama nshingamateka izoba ihuye ubwa mbere kuva amatora rusange abaye ku itariki mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa gatanu itegekanya gutora umuyobozi wayo n'icegera ciwe umutegetsi mukuru w'igisata c'ubutungane muri afurika y'epfo raymond zondo yatangaje ko umunyamabanga w'inama nshingamateka yahawe ubutumwa icese ko azokora ibikenewe kugira iyo nama ikorane ubwa mbere hisunzwe ivyasabwe n'umutegetsi mukuru w'igisata c'ubutungane mu gihugu umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC uyobowe na President Cyril Ramaphosa mu kwezi kurangiye waratakaje ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka bwari ubwa mbere kuva uwo mugambwe utakaje ubwinshi mu nama nshingamateka mu myaka mirongo itatu irangiye umugambwe wasabye imigambwe itavuga rumwe kwifatanya nawo mu runani ruzwi nka leta y'ubumwe mu ntumbero yo gushiraho leta izokwirikira mu migambwe yerekanye ko ishobora kuja muri leta nshasha harimwo Democratic Alliance DA mu mfunyapfunyo abagize urwego rujejwe gufata ingingo ingingo muri uwo mugambwe barakoranye kuri uyu wa mbere kugira baganire imigambi yabo yerekeye kuja muri leta ni nyuma yuko bagiranye ibiganiro n'umugambwe ANC mu mpera z'indwi irangiye
Ijwi ry'Amerika turacari mu makuru y'ijya nino ku isi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yashitse muri Israel ni mu ntumbero yo gushigikira gahengwe mu ntambara ya Gaza n'umugambi wo kurekura abagizwe imbohe mu gihe Israel ibandanya ibitero mu ntara ya Gaza Fidel Ngabo
Umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel avuye mu gihugu ca Misiri aho yabonanye na President Abdel Fattah al-Sisi mu biganiro bagiranye mu mwiherero ku mugwa mukuru Cairo Blinken na Sisi baganiye ivyerekeye utwigoro two gushika ku gahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas hamwe n'amasezerano yerekeye guhanahana abanyororo yamara politike muri Israel n'agacerere k'umugwi Hamas umaze amezi umunani urwana na Israel vyatumye abantu bibaza niba hari ico Blinken azoshikako mu rugendo rwiwe ni urugendo rugira icenda Anthony Blinken agize mu karere ko mu buseruko bwa hagati bw'isi bw'isi kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas itanguye ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye hari inyuma y'uko umugwi Hamas ukoze ibitero by'akataraboneka kuri Israel kuri iyo tariki uretse ibiganiro n'abategetsi ba leta ya Israel byitezwe ko Anthony Blinken abonana kandi na Benny Gantz umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Israel yari muri leta y'ubumwe aherutse kuva muri iyo leta uyu munsi kandi ababonye vyabaye mu buraruko no hagati mu ntara ya Gaza bavuze ko indege ya kajugujugu n'ubwato bw'ingwano vyarashe ibibombe mu ntara ya Gaza ingwano ikomeye kandi yabereye mu mabarabara yo mu bisagara vya Rafa na Khan Yunis biri mu manuko bw'intara ya Gaza ibiziga by'abantu byabonywe mu mabarabara mu gihe abasivile b'abanyapalestina nabo bariko barahunga
tukivuga ku vy'intambara mu ndwiza ibihugu n'amashirahamwe mirongo icenda bizohurira muri Swiss mu nama y'imisi ibiri ku mutekano wa Ukraine n'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo
leta y'ubuswise yatangaje ko hafi y'ica kabiri cy'ibihugu bizokwitaba iryo koraniro ari byo ku mugabane w'uburaya yavuze ko kuba ibihugu bitari bike byo mu makungu bizokwitaba iryo koraniro ari ikintu gikomeye ku bijanye no gutanguza umugambi w'amahoro muri Ukraine ushigikiwe n'impande zitari nke itangazo rya leta y'ubuswise ryavuze ko ikoraniro ryerekeye amahoro muri Ukraine rigenewe kuganira uburyo bwo gushika ku mahoro y'ukuri azorama muri ico gihugu hisunzwe amategeko mpuzamakungu n'amategeko ishirahamwe mpuzamakungu ONU igenderako Ubuswise buzokwakira iryo koraniro bibisabwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyamara Uburusiya bwaranebaguye iryo koraniro kandi ntibuzoryitaba bwatangaje ko buzogira uruhara mu biganiro vy'amahoro mu gihe gusa vyofatira ku kugena ibintu vyifashe muri Ukraine muri iki gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ko Uburusiya bukura inteko zabwo ku butaka bw'igihugu ciwe
arakoze mugenzi wacu Fidel Niyonga bukuru amakuru yose yaduteguriye yijya nino ku isi akaba yeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na XVOA radio yacu mu ntara tuja mu kanya tuca tuja mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Kongo Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu gisata c'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo igitera abarwanyi bo mu murwi wa ADF witira idini rya Islam bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara Kivu ya ruguru uh, cahitanye abanyagihugu bagera kuri mirongo umunani abandi banshi barakomereka ni mu gihe abataramenyekana igitigiri banyurujwe leta ya Kongo yavuze ko iri kwirikora ibishoboka vyose kugira ngo ibohoza bari mu minwe ya ADF ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Jimmy Shukuru kurani bakomera Aya makuru aremezwa n'abagize societe civile mu teritwari ya Benin bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye ibitero bitandukanye guhera mu cyumweru gishize mu teritwari ya Benin aba bemeza ko bimaze guhitana abaturage barenga ijana na mirongo ine nubwo leta ikomeje gutanga imibare iri hasi cyane leta yo ivuga ko abishwe ari mirongo ine n'umwe ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala Mahihi ndetse na Kene zose zibarirwa muri groupe ya Madiwe muri iyo teritware aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganjemo abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Societe Civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo lokalite. Imibiri y'abaturage mirongo inani niyo imaze kugaragara mu irenga ijana yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyizwe ahagaragara na Bwana Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma, ryemeza ko kugeza ubu abantu mirongo ine n'umwe aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko mirongo itatu n'icyenda biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose uko ari eshatu zibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu cyiswe komine ya Cyami ya Kantine aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu maboko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhindo umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Societe Civile du Congo ya teritwari ya Beni yemeje ko abaturage barenga ijana aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kubona indi mirambo dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane itangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari mirongo itatu n'icyenda ikongeramo n'abandi babiri bakaba mirongo ine n'umwe ibyo ni ukubeshya ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona ahangaha habe na gato ubu imibiri tumaze kubona ni mirongo inani mu bushakashatsi twakoze biragoye gutanga umubare w'abantu mirongo itatu n'icyenda ahantu hakozweho n'igitero cya ADF z'abapfuye barenga ijana ko twebwe ahangaha ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri uyu yongeyeho kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano izo arizo zose akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya teritwari ya Beni ahangaha nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi n'ababa bahari ni bake cyane ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri gurupema yacu kuko ni nini cyane abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu iyo ari yo yose ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace cyane ko aribwo bwa mbere abaharanira uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye Ricky Patrick Paluku ni umwe muri bukorera muri teritwari ya Beni uyu nawe yabwijwe ry'Amerika ko abiciwe muri icyo gitero barenga ijana abishwe ni benshi cyane umubare ntabwo ushobora kumenyekana vuba byihuse hapfuye abantu barenga ijana kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Kongo ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo leta yari ikwiye gufata ingamba zikomeye kuko uko ibi birenze ukwemera kuba nta ngabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano wabo kuvaho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Beni no mu ntara ya Ituri abaturage barenga ibihumbi bakomeje kugenda bicwa abandi bagashimutwa abaturage bavuganye n'ijwi ry'Amerika bemeza ko kuvaho ADF ikoreye ubwicanyi kuwa gatandatu nta ngabo za FARDC zihabarizwa ahubwo ko akorera imitwe ya wazalendo ubu bwicanyi buje bukurikira ubwakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Kodeko bivugwa ko ufatanya n'uwa ADF mu teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri ihana umupaka n'iya Beni aho abanyagihugu barenga mirongo itatu na barindwi nabo bishwe abandi cumi na batandatu bagashimutwa icyo gihe guverineri wa Ituri General Luboya Nkashama Johnny yabwiye itangazamakuru ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye uyu mutwe ukarandurwa burundu muri ako gace Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma Jimmy Shukrani bakomera urakoze mu Burundi naho buserukizi bwa Amerika muri ico gihugu bwatangaje ko bugiye guha Uburundi umuriyoni umwe w'amadolari ya Amerika wo guhangana n'ingaruka z'imyuzure iheruka kuba muri ico gihugu mugenzi wacu Oriane itanga ishaka yacishije amaso ku itangazo ririmo ivy'iryo mfashanyo
Itangazo ryashizwe ku rubuga rw'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kuri uno munsi wa mbere rivuga ko Amerika itanze ayo mafaranga y'imfashanyo ibicishije ku biro vya leta zunze ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID ubwo bushikiranganji bwavuze ko iyo mfashanyo igenewe gufasha byihuta abantu baba mu bigwati byatewe n'imyuzurire mu kubaronsa aho baba amafaranga yo kwifashisha hamwe n'ibikoresho bakeneye cyane muri iki gihe iyo mfashanyo izofasha kandi gukingira indwara zitandukanye harimwo no kuronsa abanyagihugu amazi meza ibikoresho by'isuku n'ibikoresho byo kubaka utuzu twa sugumwe ubwo bushikiranganji buvuga ko ibihe bidasanzwe by'imvura iheruka kugwa harimwo n'imyuzurire n'isenyuka ry'imisozi byahitanye ubuzima bw'abantu amazu n'amaduka byatumye abantu bahahamuka kandi ko imiryango ibihumbi n'ibihumbi yataye ingo zabo bavuga kandi ko iyo miryango ikeneye byihuta aho iba amazi meza ibifungurwa hamwe n'imiti iryo tangazo rivuga kandi ko abenegihugu ba amerika bifatanije n'abarundi muri ibi bihe bitoroshe kandi ko ubuserukizi bwa amerika bwiteguriye gukora ibishobotse byose kugira ngo bufashe mu buryo bwihutirwa amerika ivuga ko igiye gukorana hafi na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe bicuditse harimwo ikigo kijejwe abimukira ku isi oem ishami rya onu ryitaho abana ku isi unicef mu ntumbero yo guha akizero abanyagihugu basinzikajwe cyane n'iryo hindagurika ry'ibihe umuserukizi mfatakibanza wa ambasade ya amerika mu burundi david raymer agira ati ukwihangana kw'abarundi mu bihe bitoroshe kwabaye akarorero kadasanzwe ku bandi ati amerika ni igihugu gicuditse n'uburundi kandi kiri kumwe n'abarundi amerika irababajwe n'abantu bahasize ubuzima kandi irateye intege abarundi kugira bashobore kwihangana muri ibi bihe bitoroshe bongere babashe gusanura imihana yabo iryo tangazo rivuga kandi ko leta ya amerika ibandanya ibikorwa byayo byo gufasha mu iterambere ry'uburundi ibicishije mu bikorwa biganisha igihugu mu nzira y'amahoro arama leta ya amerika isaba abarundi kwihangana muri ibi bihe bitoroshe
Ijwi ry'Amerika amakuru yo ku Rwanda tuyafatiye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera zino ndwi twari dusozere mu gisagara ca Dallas kiri muri Leta ya Texas iherereye mu majepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika harashojwe igikorwa cahurije hamwe abana b'Abanyarwanda baba muri Amerika na Canada bakina umukino w'intoki wa basketball iki gikorwa categuwe ku bufatanye bwa Ferwaba ishirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda n'umuryango w'Abanyarwanda baba mu bihugu abana babamwe mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana na Richard Nyirishema icegera ca kabiri c'umukuru w'irishira hamwe amubwira ico iki gikorwa kigamije igikorwa cyari kigamije ku kureba impano z'abana bari muri Amerika no muri Canada uh, iki ni igikorwa dukoze ubwa mbere uh, akaba ari nakwita nkaho ari igerageza uh, twari twari twifashije rero embassy yo muri Canada n'iyo muri US kugira ngo badufashe kutubwirira ababyeyi bashobora kuba bafite abana bakina basketball bafite impano bakiyandikisha noneho tukazaho tugahurira hano Dallas kuba muri kureba impano z'abana baba muri Amerika na Canada mukaba mwahuriye muri Texas iyo tureba basketball yo muri Afurika muri rusange ariko noneho by'umwihariko mu Rwanda tubona ari umukino umaze gutera imbere iki gikorwa mwajemo ni ukuvuga ko nta bakinnyi bo hanze muzongera gukoresha mu gihe habaye nk'amarushanwa nka bal iyo tubona imikino ibera muri afurika cyangwa se mu rwanda haba higanjemo abakinnyi baturuka hanze ibi byaba ari imwe mu mpamvu mushaka kureba impano z'abana b'abanyarwanda bo hanze icya mbere kureba impano z'abana bari mu mahanga muzi kubera amateka u rwanda rufite diaspora nyarwanda iri mu madiaspora manini abaho kandi aho usanga abanyarwanda ushobora kubasanga mu bihugu hafi ya byose rero kuba dushaka abana bari muri diaspora icya mbere ni ukuba ni ukubaha uburenganzira bafite kuko ni right zabo ni uburenganzira bwabo kuko hagira abana bahagararira u rwanda mu makipe y'ibihugu nabo twashaka kumva ko kumvisha ko ari uburenganzira bwabo ikindi ni uko abana cyane cyane nk'abari muri amerika cyangwa muri canada bitewe na facilities ubwo navuga abakoces beza baba bafite usanga hari potasiye baba bafite cyane tuba dukeneye kuko baba barazamutse mu mikinire yabo ku buryo bwiza ikibazo babajije cyo abanyamahanga hari limitation zihari ariko muri bare turifuza ko habamo abanyarwanda benshi ariko ntibibuza n'uko abanyamahanga nabo bakomeza bakiyamazwa hari impano mwabonye bafite ku buryo mubona hari umusaruro bishobora gutanga mu rwanda mu gihe mwaba mubakeneye cyane cyane urebye abana twari twabagerageje gukusanya nk'uko nabwiye ngerageza kuko ntitwabonye umwanya uhagije wo gutanga aya makuru hakiri kare cyane ubu wenda hari ababyeyi bari baramaze gufata gahunda zaba iz'ibiruhuko kuko twari twafasha abana bari hagati y'imyaka cumi n'umwe kugeza kuri cumi n'umunani izo kategori zose twagiye tubona abana ubona baramutse bakurikiranywe bagakomeza bakora imyitozo bakurikiranwe n'abatoza babifitemo ububasha ubushobozi bazadufasha mu minsi iri imbere cyane cyane ko muzi ko dutegura amarushanwa y'abategeka imyaka cumi n'itandatu cumi n'umunani ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka iri imbere niho tuzakuyambaza no mu makipe makuru igihe bazaba bamaze kujya kuri iyo myaka imyaka barimo nicyo kibazo nayo ngiye kukubaza uragisubije none muteganya no kujya mu bindi bihugu birimo abanyarwanda kureba niba hari abandi bana babayo bafite impano ku buryo mubihuza n'iki gikorwa mwatangiye munsi hano muri texas cyane kuko kuko nari nakubwiye uba twari twagiteguye mu buryo bwa piloting nko kugerageza ariko ibisubizo cyangwa se ibyifuzo abantu benshi tumaze kuvugana nabo haba ari hano muri muri amerika kuko hari abatashoboye kuza ubwo batangiye kutubaza ati muzagaruka hari canada kuko nubwo twashoboye kubona abantu bageze kuri cumi bavuye muri canada ariko hari abandi babyeyi bakomeje batubwira ko hari diaspora nini cyane muri canada kandi bafite n'abo bana n'impano nyinshi hari na europe wenda yuko ari ibihugu biba byegeranye nabwo twakwifuza kuyitegura none igitekerezo cyo kujya muri texas ni leta imwe muri mirongo itanu za hano muri amerika nta nubwo nzi niba ariho wenda hari amakipe akomeye ya basketball igitekerezo cyo kujya muri leta ya texas cyo cyaturutse hehe impamvu twatangiye dallas nuko icya mbere dallas naho hajya gusa nkaho hari hagati ikindi hari community ya dallas yo yari yanabyifuje yarabitanzeho igitekerezo cy'uko bo bashobora gufasha igihe cyose twafatanya gutangira igikorwa hari indi mpamvu yari ijyanye na climate hano nubwo hashyushye ariko bitandukanye wenda nuko twajya mu kindi gihugu ikindi gice usanga bashobora kuba hakonje mwifuza kubona basketball yo mu rwanda ku ruhe rwego ku buryo mubihuje n'imbaraga mubishyiramo mubona cyangwa mwumva ko hari ikintu kigaragara cyagezweho natwe nka federasiyo tuwushyiramo imbaraga kuko ari byo twiyemeje ariko turashima cyane n'imbaraga igihugu kibishyiramo cyane cyane kiyobowe imbere na perezida wa repubulika muzi ibikorwa n'imbaraga zirimo zirashyirwa muri siporo muri rusange ariko cyane cyane by'umwihariko muri muri basketball ibyo nibyo turimo turahuza izo mbaraga zose ariko cyane cyane tukaba mu makipe ya mbere yo ku mugabane wa afurika iyo niyo ntambara turimo rishari nyirishema umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu rwanda uri hano muri amerika ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika murakoze timu kuri iki kiganiro mwaduhaye
Ijwi rya Amerika amakuru yacu duce tugaruka ngaha nyene muri leta zunze ubumwe za Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aduha umuco kuri utu tubazo amabohero yoba arindiriye uwahoze ari perezida wa Republika Donald Trump Thomas Kamirindi ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatanu gushize urukiko rwa rubanda juri rwo ku rwego rwa leta ya new york mu burasirazuba bw'igihugu rwahamije trump ibyaha mirongo itatu na bine umucamanza ukuriye urubanza yuan marishan azamusomera igihano cyo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi gutaha kwa karindwi amategeko ateganya ibihano bitandukanye ashobora guhitamo igifungo kiva ku myaka ine kugera ku myaka makumyabiri muri gereza kumushyira mu kato mu rugo iwe igihe runaka ihazabu cyangwa se imirimo ifitiye abaturage akamaro Trump niwe wa mbere mu mateka y'amerika wabaye perezida wa repubulika uburanye mu rukiko mpanabyaha kandi rumuhamya ibyaha mu gihe cy'iburanisha umucamanza ntiyahishe ko ari urubanza rudasanzwe kuko Trump yategetse igihugu kandi ashobora kongera gutorerwa kukiyobora mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha abanyamategeko bibaza rero niba azamufunga bamwe bavuga ko bishoboka abandi bakavuga ko bidashoboka mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru reuters avoka andrew westein wazobereye mu manza mpanabyaha avuga ko bitarabaho ko umuntu ukomeye uhamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ahanishwa gufungwa abandi banyamategeko byibura batandatu reuters yabajije basobanura ko akenshi na kenshi igihano muri bene izi manza gikunze kuba ihazabo mu basanga Trump ashobora gufungwa harimo Joseph Turi avoka wazobereye mu by'amategeko n'imanza mpanabyaha
kubera imyaka ye kubera ahamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ntazahabwa igihano kiremereye
Trump afite imyaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko umunyamategeko witwa Michael Cohen yigeze kumubera avoka nawe yaburanye ibyaha bimwe na bimwe nk'ibyahamye Trump yakatiwe imyaka itatu y'igifungo avoka ab smith akaba na mwarimu w'amategeko muri kaminuza georgetown y'i washington dc umurwa mukuru w'amerika asanga urubanza rwa cowen rushobora kuba icyitegererezo
donald trump yari ku isonga mu mugambi wo gukora ibi byaha michael cowen byamuviriyemo igihano kitoroshe cyo gufungwa yamaze amezi mu gasho aka rero ni akarorero umucamanza ashobora kurabira ko agahanisha trump gufungwa
umucamanza mershan wabivugaho iki ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa kane gushize mu gihe cyo gutoranya abaturage ba juri yarababwiye ati buri wese yumve neza ko Trump aramutse hamwe n'ibyaha ashobora guhanishwa igifungo naho ku itariki ya gatandatu y'ukwa gatanu gushize mu iburanisha rwagati umucamanza merishan yihanangirije Trump ati nkubwije ukuri kugufunga nicyo cyemezo nshobora kugufatira bwa nyuma ariko nukomeza gusuzugura urukiko nzagufunga icyo gihe Trump yari amaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura no gutuka urukiko inshuro icumi umucamanza yamuhanishije ihazabu y'amadolari igihumbi kuri buri nshuro yose noneho yose hamwe aba amadolari ibihumbi icumi abahanga mu by'amategeko bavuga kandi ko umucamanza merishan ashobora gukatira Trump gufungwa kubera ko Trump atigeze yicuza ibyaha byamuhamye gufunga Trump byagira izihe ngaruka ku bikorwa bye byo kwiyamamaza Stephen Cohen yigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu muri iki gihe yigisha iby'amategeko mu ishuri rikuru ry'amategeko rya New York New York Law School mu kiganiro n'ijwi ry'Amerika asanga bitazamukoma mu nkokora
urubanza nirumara gusomwa hazakurikiraho kujurira bizamara amezi menshi ndetse bishobora kurenga umwaka
nubwo rero yakatirwa gufungwa Trump ntiyahita ajya muri gereza igihe cyose urubanza rutararangira burundu hagati aho amatora yo ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe gutaha azaba yararangiye ku rundi ruhande abahanga mu by'amategeko basanga byaba ari ikizame gufunga umuntu wayoboye igihugu kandi ushobora kongera kugitegeka vuba cyane cyane ku bakozi ba gereza n'abakozi ba secret service urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abigeze kuba bo bagomba kubarinda aho bari hose n'igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwabo bwose
Thomas Kamirindi urakoze kuduha umuco kuvyerekeye ivyifungwa rishoboka kuri Donald Trump yahoze ari president wa leta zunze ubumwe za Amerika mu kanya twaca dusezerana ariko ngende mvunaguye ino nkuru nayo nabemereye nkitangura president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagabisha abakozi ba leta barimwo abo mu bushikiranganje bujeje ubutungane yagiriza imikorere mibi mu ijambo yavugiye mu birori byo guhimbaza umunsi witiriwe ugukunda igihugu vyabereye mu ntara ya Gitega kwa gatandatu yasavye abarundi kuvavanura n'ubunebwe kugira ngo hazogere muri 2000 ine igihugu carateye imbere ino nkuru murashobora kuyisoma yuzuye ku rubuga rwacu wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com gene ndabibukije kandi ko indege ya gisirikare yari itwaye icegera c'umukuru w'igihugu wa Malawi Salus Chilema yaburiwe irengero president w'ico gihugu yategetse ko ibandanya irondegwa yahagaritse ingendo yari kugira muri Bahamas kubera kino kibazo no ngaha duce tusozera amakuru yacu y'uno mugoroba kuri mikro yari Diane Ninahazwe mwakoze kudutega abiri yakoze Edi Gwema hamwe na Desalaigne Mekonnen bari kumwe muhinga bw'ivyuma n'umu engineer bafatikanije kugira ngo amajwi abashikire ahanje turongera mu gitondo mu kurindira ndabipfurize ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu no gutangura inondwi neza turongera mu gatondo rero nshuti bakunze